mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri twari tumaze iminsi mirongo itatu twisonzesha akaba ari iminsi mirongo itatu yo kwehereza imana cyane hanyuma imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru wo kunezerwa kugira dusangire inshuti n'abagenzi uwo ni abdusalamu ntahiraja wari uhagarariye umuryango w'abayisilamu mu burundi komibu mu gihe cyo gusoza igisibo gitagatifu cy'abayisilamu mu gihe nk'iki turasabwa gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye wowe ni sheke salimu hayitimana ni umufiti w'u rwanda mu isengesho ryo gusoza igisibo cya ramazani izi nkuru turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya nimvuvuye ku maradiyo yanyu turabararitse amakuru tuyahereye mu burundi abayisilamu bo mu burundi bifatanije n'abahandi hose ku isi mu guhimbaza isozwa ry'ukwezi gutagatifu kwa ramazani uyu munsi ugeze hinubirwa ko hari inyigisho zimwe na zimwe zihamagarira abantu kujya mu bikorwa by'iterabwoba cyakora umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu bazatwarwa muri bene ibyo bikorwa inkuru irambuye muragezwaho na mugenzi wacu uri bujumbura eroje w'irikaneza الله أكبر سمع الله لمن حمده
turi muri zone nyakabiga hagati mu gisagara ca bujumbura hasanzwe hari icicaro gikuru c'umuryango w'abayisilamu mu burundi komibu wararongoye igisabisho co gusozera ukwezi kweranda kuri ramazani mu bayisilamu yibukije ibintu bitari bike bokwirinda canke bovavanura navyo kugira ntibazokwicuze ku munsi w'iherezo muri vyo harimwo inzigo ishari urwanko n'ibindi bibi vyibonekeza mu buzima bw'abantu bwa misi yose mu kibano abudisalamu ntahiraje yarahagarariye umuryango wa komibo muri ico kibanza yatubwiye insiguro y'uwo munsi mukuru uzwi ku izina rya idiri fitiri nuko twari tumaze iminsi mirongo itatu twisonzesha akaba ari iminsi mirongo itatu yo kwehereza imana cyane hanyuma imana ikaba yaraduhaye rero umunsi mukuru wo kunezerwa kugira dusangire inshuti n'abagenzi kuri uno munsi na kandi bakadusaba yuko kuri uno munsi mukuru ingeso batwigishije ingeso nziza twaba twarakuye muri iyo minsi mirongo itatu yuko twozibandanya tukazushikira ukundi kwezi kw'iramazani tugifise za ngeso nziza uno munsi rero akaba ari umunsi wo gusangira n'abantu bose abayisilamu n'abatari abayisilamu abishoboye n'abatishoboye kugira tunezererwe hamwe twese ntahiraje yanagize icyo asabye abarundi bose kubw'iterambere ry'igihugu ahereye ku bari mu idini rya isilamu nuko abayisilamu twobamenyesha twobasaba yuko inyigisho bahawe mu kwezi ko kwisonzesha yuko bozifata nka nkama bakazikurikiza ntibahe umuntu abatandukanya umwanya uwo ari wo wose baje hamwe bakorere ibikorwa hamwe bashigikire ibikorwa bya leta baje hamwe urumva ntihagire utandukanye n'ubundi abarundi bose nuko twobabwira yuko abayisilamu n'abarundi n'abatari abayisilamu n'abarundi ni uko abantu twokundana twese turasangiye iki gihugu ni uko twokibungabunga tukagiha amahoro akwiye kugira tubashe ibikorwa by'iterambere uku kwezi kweranda kw'iramazani ku bayisilamu kurangiye mu gihe hanurwanurwa ko hari bamwe mu rwaruka bashobora guhendwa bakajanwa mu bikorwa by'iterabwoba mbere hari n'umwe mu bashehe afungiwe mu ibohoro rikuru rya mpimba ku mugwa mukuru bujumbura yikekwa kw'ico caha yafashwe mu gihe cy'amafungo umuryango w'abayisilamu mu burundi uvuga ko wamaze gufata ingingo zihagije kugira ngo abatwara abantu muri bene ivyo bikorwa vy'iterabwoba ntibaronke aho bamenera ibintu by'iterabwoba mu idini rya isilamu biciye ku muryango w'abayisilamu mu burundi ni uko turi ko turabigwanya twivuye inyuma ni uko mu misigiti yose abahasengesha bose ubu twababwiye yuko boza baradoma ku rutoki abo bantu bari ko barashaka kwinjiza ibikorwa by'iterabwoba muri iki gihugu cy'iwacu nta kibanza bifise mu bw'isilamu na cyane cyane ngaha mu gihugu cy'iwacu ibyo bikorwa ntacyo bifasha idini nta kamaro bifitiye idini nta nyigisho n'imwe ijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba mu idini rya isilamu ababikora barashobora kwiyitirira abayisilamu ariko mu gitabo cyeranda nta mwisilamu arekuriwe kujya mu bikorwa by'iterabwoba abo biyitirira abayisilamu barashobora kuba ari abayisilamu ariko twebwe ntitubemera abantu nk'abo bajya muri ibyo bikorwa ni uko baba bagiye gusi- gusinzikariza agateka ka zina muntu niyo umwisilamu wishe uwundi muntu ataca umuhora ni uko uba uvuye mu idini mu burundi abayisilamu n'ibice cumi na bitanu ku ijana nk'uko ibitigiri vya komibu bivyerekana bakaba bakwiragiye mu ntara zose cumi n'umunani zigize igihugu ibirori nyamukuru vyo kuri uyu w'imana vyabereye mu ntara ya ngozi ivukamwo perezida nkuru nziza umukuru w'igihugu ku rubuga rwe rwa twitter yakeje abayisilamu n'abayisilamukazi kuri uyu munsi mukuru wabo agira ko asaba imana guhezagira uburundi eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru turacyavuga rero kuri iyi nkuru yerekeye umunsi wa idrifitire dukomereze mu rwanda uyu munsi wo gusoza igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramazani mufti w'u rwanda sheki hitimana salima yavuze ko yishimira ko umwuka mwiza wongeye kugaruka mu muryango w'abayisilamu inkuru irambuye twayiteguriwe na mugenzi wacu uri i kigali mu rwanda asumuta kabuye mu isengesho risoza igisibo cya ramadhani mufti w'u rwanda shehe hitimana salimu yongeye gusaba abayisilamu kunga ubumwe no gukomeza isengesho nubwo basoje igisibo uyu muyobozi yishimiye ko kuri iyi nshuro y'ukwezi kwa ramadhani banejejwe no kuba baragaruye ubumwe hagati ya bagenzi babo b'abashite ndetse n'abanswarara batajyaga bacana uwaka abashite bakunze kugaragaza ko bagenzi babo b'abasuni ari nabo benshi mu rwanda ndetse barimo n'abayobozi bakuru b'idini ya kisilamu mu rwanda babafata nk'abahakanye mufti w'u rwanda Ndahimana avuga ko ubu bari mu nzira nziza y'ubworoherane
mu gihe nk'iki turasabwa gukomeza guharanira imikoranire myiza n'ubwuzuzanye hagati yacu ibyo byose bituganisha gushimangira ukwizerana n'umutekano birambye ibi bishimangirwa n'inama y'ihuriro ry'abayisilamu iheruka kuba tariki ya cumi n'umunani kamena bibiri cumi na karindwi aho ingeri zose z'abayisilamu zari zatumiwe muri iyo nama hagamijwe kureba icyateza abayisilamu imbere tubamenyeshe ko abavandimwe bacu babarizwa muri shiya na answarullah bari mu bashyitsi b'imena twari dufite kuri uwo munsi ibyo bikaba bishimangira intambwe y'ubwubahane no gutahiriza umugozi umwe bisanzwe biranga abayisilamu mu rwanda umuyobozi w'abayisilamu mu rwanda yavuze ko umuco wo gufasha ukwiye gukomeza kuranga abayisilamu no mu gihe bashoje igisibo abaganira n'ijwi rya amerika bemeje ko imfashanyo zisa n'izagabanutse nyuma y'aho umuryango w'abayisilamu mu rwanda usabiye abagiraga uruhare mu gufasha abayisilamu bose kujya babanza kunyura mu muryango ubu ko bareba bose bari hano ntabungana nanjye mfite imyaka ijana n'umwe none wabashije gufunga ku myaka yawe ijana n'umwe Nda- barambujije ahubwo byarananiye ndafunga ndarangiza n'ejo nzatangira gufungira iminsi itandatu ubu wabiteguye gute rero uyu munsi nabiteguye ntese ko ntafite ubushobozi bundi ndaho gusa abasilamu mukunze gufashanya nta muntu wagufashije kugira ngo nawe wizere ntawe ntawe nta kazi mfite nta mushahara mfite nta mfashanyo mfite mufti hitimana salimu we yemeza ko batigeze bahagarika imfashanyo ahubwo bashyize ibintu ku murongo kuvuga ngo twarahagaritse ntabwo twigeze duhagarika ahubwo twahaye ibintu umurongo kuko abubahirije wa murongo twemeranyijeho kandi twese n'iyo miryango y'abafatanyabikorwa kuko dufite aho duhurira dufite ihuriro abashoboye kubahiriza uwo murongo twese twemeranyijeho bo ibikorwa byabo byarakozwe ndetse n'ikimenyimenyi twabahaye imibare mu gihe mu minsi iri ishize ntabwo bashobora no kuba wakora imibare ko buri wese yabikoraga ku giti cye akabikorera hirya hariya we yafashije nta buryo buhari abantu bashobora kuba bamenya ibyakozwe ubu ngubu twashoboye gutanga uyu munsi turabarura cyangwa turabara miliyoni ijana na makumyabiri twafashije mu gikorwa cyo gufasha bagenzi bacu muri uku kwezi kwa ramadani umuyobozi w'abayisilamu mu rwanda yavuze ko muri iki bihe abayisilamu mu rwanda bishimira ko bageze ku kigero cya mirongo cyenda ku ijana batera imbere bafite ubumwe ituze nubwo yemeza ko bitaraba ijana ku ijana ibi mufti abivuze mu gihe umwaka ushize humvikanye abayisilamu barenga mirongo ine biganjemo urubyiruko bakurikiranyweho mu nkiko ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye asumuta kuri iyi nkuru tuve mu rwanda dusubire mu burundi aharaye hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'imikino olympique ibirori byabereye i gitega habaye imikino itandukanye umupira w'amaguru y'amaboko gusiganwa ku birometero bitandukanye judo na karate umunyamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana yari ahari adutegurira inkuru ikurikira
izo ni imbyino zasamirana mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe inkino olympique ku kibuga c'umupira w'amaboko hagati mu gisagara ca gitega ibiro vyo guhimbaza uwo munsi mukuru vyari bihagarikiwe n'umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za olympique mu burundi evariste ndayishimiye ivyo birori vyaranzwe n'inkino zitandukanye umupira w'amaguru inkino z'amaboko guterana ibipfunsi hamwe no gusiganwa ku birometero bitanu n'ibirometero bitatu lidia nsekera umukuru wa komite y'igihugu y'inkino za olympique mu burundi yavuze impamvu z'uwo munsi mpuzamakungu itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatandatu iyo tariki niyo komite international olympique yatoye kugira dushobore kwigina siporo ni ukuvuga yuko ikora abakiri bato abakuze umunsi aho abantu twese b'abasiporutifu twerekana akamaro ka siporo inkino si izo kunonora imitsi gusa zirafasha gutanga inyigisho nziza ubicishije muri siporo amagara y'abantu murazi ko twese dukeneye ko indwara zituva ko iyo umuntu agira siporo rero arafise akarusho aha ni ukuvuga ko mu bihugu byose ariho twerekana siporo mu gihugu cyacu icyo imaze lidia nsekera yaboneyeho akaryo ko guhamagarira abakenyezi kwijukira siporo siporo si iy'abagabo gusa n'abakenyezi barakeneye kuyikora cyane cyane ku magara yabo mwabonye ko hariho abagira karate none ko hariho abahora baduhengera tuvuye ku ibutike cyangwa tuvuye kuvoma bakaduhengera ahantu hatabona bagashaka kudufata ku nguvu mwe bajya mwabonye bagira karate ari ubuze bafata ku nguvu bakenyezi mwese muri ngaha tugire siporo evariste ndayishimiye umukuru w'iteka wa komite y'igihugu y'inkino za olympique mu burundi akaba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi yagarutse ku kamaro k'inkino ndabyo icivugo cy'uno munsi igihe twari ko tuva mu ntambara mu bihumbi bibiri na kane mu bihumbi bibiri na gatanu twaratunganije inkino duhuza abahora bagwana abari mu ishyamba n'abari mu gisirikare cy'igihugu ndetse n'abandi basivire bose riba ryiza cyane riratuma dusubira kunywana amahoro araboneka murumva yuko inkino zirazana amahoro ubudakunda inkino n'amahoro ntayabafise ariyo twese dufise amahoro ivyo birori vyabereye munsi y'igiti kiri mu gisagara ca gitega bivugwa ko kiri hagati nk'inkingi y'igihugu c'u burundi evariste ndayishimiye aravuga insiguro yo guhera umunsi mukuru munsi y'ico giti aha hari n'abatari bazi kirya giti ko kiri hagati mu burundi ndavye kirya giti ngene kingana urashobora gusanga imizi imaze gushika mu ntara zose z'uburundi birumvikana yuko ufise akaranga kenshi mu bijanye n'imico nico gituma ingoma zavukiye ngaha igitega abakinyi ba ninde bavukiye ngaha igitega reveriyano ndikuriyo umukuru w'inama nkenguz'amateka yaronkeyeho akaryo ko kuvuga imigambi ya leta y'u burundi ku bijanye n'inkino ikindi ciza ni uko hari umugambi wo gutwara inkino mu makomine yose turafise ingorane kubera abanyagihugu barabura aho bateramira bagaca baterama ku nzoga bagaca bajegera abari baje guhimbaza umunsi mukuru vyabonetse ko banejerejwe kurusha n'urukino rwo guterana ibipfunsi karate abakinyi bari mu mugwi serukiragihugu wa karate berekanye ubuhinga bwatumye batahukana ikibanza ca gatatu ku mugabane wa afurika mu ihiganwa riherutse kubera mu gihugu ca cameroon aho ni mu gihe yari inshuro ya mbere abakinyi b'uburundi baserutse muri ayo mahiganwa ibirori vyarangijwe n'intambo ndangakaranga zitandukanye mu gisagara ca gitega fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika fidel urakoze kuri iyi nkuru turacyari mu burundi noneho ni ikiganiro ntorere kazoza
mina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza ye erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Nyonzima ndabaha ikaze muri kino kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira gisamirana kwijwi rya Amerika uno munsi tukaba tugiye kugaruka ku biganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba dushimikira ku vyiyumviro vy'ugwaruka rwa hano mu gisagara ca Bujumbura reka mbere muri kano kanya mijambo Jean Paul nico ndindiriye aganirize runo gwaruka
nkunda abayaga bashyira hamwe ndakunda abavuga bavugana ubu kuyukuri gushinzwe gutsindika inyuma murantunga jewe mundiki yako
turi muri eh, komine ntahangwa eh, aho turi kumwe na bamwe mu gwaruka bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bava mu mazone ya ngagara n'akamenge muri kino gice rero tugira tuyage na runo gwaruka mu burundi no munsi ariko haravugwa ikibazo cy'ibiganiro eh, ibiganiro vy'iyarusha bihuza abanyepolitiki murabona ko akarere kashize umuhuza benjamin mukapa ngo bafashe abarundi kumvikana bwabo hari impari mu banyepolitiki bamwe bati aba barajamwo ati ntibajamwo kubwabo ubona nk'ugwaruka usaba iki ubona vyogenda gute mu biganiro habaho abatumvikana ntihabaho abumvikana mu bisanzwe iyo habaye kutumvikana hicaraho bose mu babo bantu batumvikana sasa iyo habaye ngo ati ngo bajya ba- bagize ibi ngo ntiboja ngo ntiboja mu biganiro jewe ico nosaba ni uko twese twoja mu biganiro abakuse abashatse guhirika ubutegetsi bakaja mu biganiro bakemera bakaja mu biganiro na leta y'u Burundi ikemera ikaja mu biganiro ko bo baravuga yuko eh, batokwicana n'abantu bashatse kubahirika mu bisanzwe bareke gukomereza umutima bi- bemere baje mu biganiro kugira tugire iki tube mu mahoro kuko hatabaye ibiganiro nta mahoro tu- kuko nabonyene igihe hava hava bava mu ishyamba harabayeho ku- kwicara ku ntebe haba ibiganiro maze baratorera umuti ibintu bigenda ku murongo nuko biri Eh, ubutegetsi bwabo buravuga buti eh, ko bari gusasira indavu ikibi ati none bagiye mu biganiro uno munsi ejo naho mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ariyo abazokubita kudeta baje mu biganiro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ati baje mu biganiro abavuga uko babwira ngo iki mu bisanzwe ibiganiro zokwamaho kuko ijya hari hariya habera ibiganiro ha- hari intebe hari intebe ziriyo zirya zagenewe ibiganiro nyene guma zirindiriye abantu zirya ziguma zirindiriye abantu nyene bazishyire kubera ibiganiro n'ubundi ibiganiro bizoguma vyabayeho no muri 2020 gushika no muri 2050 yego abavuga yuko ko bari gusasira indavu kudahana naho Ha. Eh, nibyo ku ba- ku bantu ba- baheshatse guhirika ubutegetsi bo bobo ico bashira ku ico ico ba- bashatse ku ivyo bashatse gushikako mu bisanzwe bashatse gu- ico bashatse gushikako nticyabaye okay ko kitabaye rero nuko rero bace babona ko bace baboneka kw'icyaha hama bajya nabo bari ku butegetsi baca babona ko bajya babona ko kw'icyaha sasa icyo cyaha rero kugira gihere ni uko bokwicarana bagashira umuti hamwe ujya akavuga ati je mpamvu nagira ngira iki ni iki na, na, hama mukabishira ngaho hama mukabona inzira mwifata kugira abo bagira bayigire baravuga igituma bagira bayigire Eh, bakavuga ubutegetsi bashyira ngaho.
nabwo bu- bukagira icyo bushikirije Eh, hama- uti kurwanya urashobora kuboneka umuti ukacuboneka we nk'ugwaruka rero musaba ibiganiro birimwo bose muri make bose bose bose ikibazo cy'ibiganiro kimwe impari ku bwanyu musaba iki mubona vyogenda gute Nimbonakure yitwa Niyongabire Gerard yaserukira izindi mbonerakure muri zone ya Ngagara jewe nk'uko aba turi kumwe babivuze nagomba ndabibutse yuko ata ku isi nzima hari umuntu yakira umuntu yagirizwa icaha sinamatati navuze ko ari icaha nicyo gituma amategeko yatowe rero kandi twa- ab- habaye demokarasi kugira ngo dukureho impunity kudahana ni ukuvuga bategerezwa guhanwa ha- iya- iyarusha n'ibyo biganiro bahamagarira iyo bishatse bika- tuka- bikaza nk'aha mu burundi twese tukabyumva bakabishyiramo mikoro abashaka kwicara bakicara abandi nabo bakabyasisita hanze y- y- ya- ya- ya- ya tere cyangwa inzu baba baba barimwo ni ukuvuga rero abagirizwa guhirika ubutegetsi abo onye turetse n'ubu onye nta na rimwe twifuza yuko bopfa bahamagawe mu biganiro ntibabanze bahanwe canke basabe ikigongwe abajejwe gitanga ari se barundi ari abarundi nta yandi majambo twoba ko urenze ngaho ubonye bamwe baravuga ati ntibajyemo ati nibo bafitaniye amatati eh, na leta ati nicyo cyotuma ah, eh, igihugu kiva mu ngorane kirimo wowe kubera ko uvuga uti batojamo inkurikizi zogira bagiyemo ni nyabaki mu gihe baboneye ko barenganijwe bari kwitura inzego mpuzamakunja nke nationale kandi bara- ntako batakoze baragiye muri ntuze constitutionnel barabibabwirwa neza baraja muri he hanze hose byose bara- barabakura ku nzira nta kuntu rero bacakoresha inguvu inguvu ntizikora nibareke amatora canke ay- ubutungane bukore nikore byari ku- biza kugenda ubu rero ko bakoresha inguvu inguvu zirahanwa kandi ziteze gutuzwa ku isi yose none ku bwanyu ibiganiro muti vyojamo bande twifuza yuko vyojamwo abanyepolitike bose mugabo batagirizwa gukubita kudeta
I- iki cyiyumviro murumva yuko mu mbona yakorewe sendezi bo bati "Mm, ko bari kudahana niko uvyumva wowe jewe vema sinzi ingene nokivuga eh, mu bisanzwe uku kuntu agisiguye eh, ni formation ni babahaye niko biri niko ategezwa kuvuga bose niko ategezwa kuvuga kandi nawe utobaza uyu uwundi akubwira uko nyene um, barabihonze niko biri vyarabinjiye jewe ico nobona zirya ntebe z'ibiganiro zicarako abantu badahuza I- uh, ba- badasangiye bo umwe abona icyaha ku kindi undi akabona icyaha ku- ku- ku- i- iki i- undi akabona icyaha iki nicyo gituma rero ziriya ntebe zicare ko abantu badahuza zicara ko abantu badahuza hama bashyire umwe wese akavuga ati je nabigize kubera iki ubundi nawe kubera iki wabigize hama hama hazohara umuhuza hama aca- aca abitorera inyishu abishyire Mera ku ndabona murongo.
umwigeme ariko arasaba mikoro ico kibazo numva ko ari ukutabona kumwe bamwe mugwaruka muriko muravuga muti ivyo biganiro nibijemo bose mbere nabo bashatse guhiga ubutegetsi bajemo muga murumva yuko ari abavuga bati ko ari ukudas- gusasira ah, indava ukudahana ikibi atabo kirazira ko bajamo none izi mpari nizo ziri no mu banyepolitike bwa tuzisaza no mugwaruka muri mwebwe wowe ubona vyogenda gute Eh, je nibaza yuko yaba ari abahiritse ubutegetsi n'abata- n'abanyepolitike bandi twese turabarundi kandi twese dukeneye ku- kubana mu mahoro n'umutekano nibaza yuko boraba abagira ikosa bagahanwa basabye imbabazi baka- bakabareka hanyuma bakajya mu biganiro bumva bahuye banywana eh, mugabo Nico mwe muravuga muti eh, abashatse guhiga ubutegetsi bahanwe abagira ikosa bahanwa abagirwa ikosa Eh, mugabo batagirwa ikosa baje mu biganiro Eh, abatagira ikosa bareko- baje mu biganiro Eh, eh, ababigema baravuga bati ibiganiro nivyo mugabo nikibuza yuko abagirwa eh, ikosa bahanwa n'amategeko turavye ibi bintu bihurukiye mu burundi ivyo bantu bariko baravuga ngo ati ngo bashobore guhana abantu baravye batanguye mu mizi urumva kuva na kera honyene n'umugambwe uri ku butegetsi n'igihe waza ku butegetsi ufata ubu- ufata ubutegetsi hari amakosa bagira urumva ntibafashe ngo ati ngo nawe ngo ati ngo habe ngo ati ngo bashobore ngo guhanwa ngo ibi byaha baba barakoze barashoboye kubazana babicarika ku ntebe bashobora kugira ngo ati barabe ingorane igituma ingorane uburundi bubayemo ico- muri icyo gihe jewe sino kwiyumvira nga anya hanini guhana nkeneye ko ibiganiro vyojamwo bose kubera na hajya anya kugira bashike ku butegetsi habaye ibiganiro kandi hariho n'amakosa bakagerageza kugira ikigongo cy'agateganyo nk'uko vyari bisanzwe jewe niyo ngero jewe nagomba nababwire yuko abo bajene turi kumwe ngaha anye ndabibutse neza bareke kwitiranya ibintu n'ibindi kuva mu mirongo nibutse neza cyane mirongo umunani n'umunani itandatu na rimwe mirongo icenda na gatatu ni ukuvuga aho hose bagumye baniga demokarasi bagiye mu ishamba mu mirongo icenda na gatatu bahejeje kugandagura incungu ya demokarasi baca bavuga ati none demokarasi tuyihebe tuja turagenda kugira ngo tuyi- tuyihabure ize neza yaraje rero niyi rero y'amatora twaratunganije 2005 2010 na 2015 ubu rero abandi ntibaheze rero bace bavyukira na bukeya kubera babona yuko demokarasi igomba itsimbatare baca bararaba ico bokoresha baca baca kuri ba bande bamema yuzuye barondera ivy'iwabo batarondera ivy'ineza y'igihugu baca barondera ukuntu bokubi- bosubira gukubita kudeta ariyo in- barondera intwaro y'inye- y'ingabo- amagaburanyama ivyo rero ntibasobe kwiyumvira ngo aya makosa yabaye 2015 ko asa n'ayatanguye nonane turuwa cyangwa ikantruven komine oya aya makosa ya 2015 na- na makosa adasanzwe yo kugomba kwi- gusubiza demokarasi inyuma ya nonane turuwa ubu rero kugira biho neza nibitangure bahanwe canke bafukame basabe ikigongwe ukutamenya kubaho kandi kugwa ikibabaje ni ukugwa ntubyuke ahatari aho turasabye abahuza n'abazungu bose babafasha bose babanze bakire ikintu cyo ku- bu- bumvisha yuko bose ari ikigongwe canke bemere bahanwe dusaba rero yuko muri make ko hogenda abatagirizwa kudeta hapfuma hagenda bajya baterera dini fason message ya whatsapp abo rero basohoke ba- urupapuro rubafata rwasohotse ni ba- barondera inzira inyaruka yo gufukama imbere y'abarundi n'abarundi kazi urashyigikiye ibiganiro bishobora kujyamo bane banyepolitike bose bose avuyemwo abakoze ibyaha jewe muri make ngejeje kuvuga muri make cyo noterera nko gwaruka nsaba ko hoba ibiganiro bizatosuma bisubi izi ngwane turimo zi- bice zica zihera umunya tutumva ngo habuze igitoro ngo kwakura ibiganiro nimba ibyo biganiro bihuje naka na naka izi ngwane turimo zica zihera uvuga ngo karahara muganda ntibacura hagenda harimo aba- icambere na mbere aba- atawu- ata- eh, abatafise batavuga rumwe kuko ntogenda guharira abavuga rumwe hama hagenda abo bantu bateba- batarimo cabiza ingorane jewe ni eh, ni rya jambo nyine ngarukako Eh, icyo tusaba gusa ni uko hoboneka icyicaro cy'abagirwa n'ibi n'abagirwa n'ibi bakicarana bagatorera umuti icyo nicyo mbona cyokorwa ubwa mbere kuko ibi by'abakudeta bitaragera je ndazi yuko eh, ntivyari ntivyarigeze kuri ama- amadogera ageze nka uh, ubukene ibiki ibintu vyugaye ntivyari bige- ndibaza ibitoro birugagwa bi- amadevize ubukene mu gihugu icyo dusaba rero nibice kuri ya ntebe irabarindiriye kandi kandi n'ibi biganiro biriko birateba vrema banywa eh, ikirenge bikwega vrema twe turipfuza yuko ibiganiro vyovamwo ibintu vyiza tukava muri ibi bintu hama uburundi bukagenda abo ibiganiro bugasubira byova mu nzira ku bwanyu hari umwizero umwizero ni nyabato okay Eh, ibiganiro bivuye mu nzira ni ukuvuga twe twizera yuko ibiganiro bivuye mu nzira ni ukuvuga haba havuyemo ikintu cyiza hama tugatora ku- tugato- tu- tu- bo- tukaronka koyoko abazungu bakazana baka- ba- bakaza ku bwinshi kugishinga imitahe umwizero ni ku biganiro uno munsi umwizero kugeza kuri uno munsi byugariye hariya hantu twe nibaza yuko twosaba yuko abanyepolitike tubatumira kwitaba ibiganiro ibintu bizimbye bizimbira umuseni dede ibintu bizimbye bizimbira umu efunere ibitoro kibuze kibura kuri bose rero twe twotumira kugira ngo umuti uboneke kuko ubu ababyeyi bararushe rwaruka rurarushe hari ubukene budasanzwe mu gihugu rero icyo twotumira abanyepolitike n'abarundi bose ni uko kwitaba ibiganiro turizeye neza yuko bitabye ibiganiro hari ikizohinduka haba abatari ku ruhande rwa leta n'abari ku ruhande rwa leta bose ab- ab- ab- abajejwe abajejwe kuja mu biganiro bose bakitaba ibiganiro Jiwe ndakunda abayaga bahuza Jiwe ndakunda abayaga bahuza Kuko ngo nayo kwangana Ngo ntacyo bimaze Nkunda abantu urakoze jean paul murakoze namwe gwaruka mwariko murashikiza ivyiyumviro vyanyu ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu jerome niyonzima ndabasezere mwebwe mwese mwariko mwumviriza ntorere kazoza ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye rero bagenzi bacu ba studio ijambo baduteguriye iki kiganiro ntorere kazoza nk'uko twabibabwiye mu kanya uyu ni umunsi wo gusoza igisibo cya- ba- cy'abayisilamu ukwezi gutagatifu kwa ramazani mu rwanda bifatanije n'abandi bayisilamu bo ku isi hamwe ndetse no mu burundi kwizihiza uwo munsi mu burundi ba- bawijihije bavuga ko bishimiye cyane intambwe mu rwanda nako mbabarire bizihije bashima intambwe bamaze kugeraho mufti w'u rwanda sheke hitimana salimu yavuze ko umwuka mwiza wongeye kugaruka mu muryango w'abayisilamu mu burundi naho bakaba bavuga ko umuryango w'abayisilamu wemeza ko wafashe ingamba zose kugira ngo ntihazagire abantu batwarwa mu bikorwa by'iterabwoba inshuti rero mwese mwarimo duteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu twongera kwifuriza abayisilamu umunsi mwiza musoze igisibo neza mwari kumwe na eugenia mukankusi kuri mikoro ku buhanga bw'ibyuma ya justin twait wafatanije na fatuma karara kubagezaho ibi biganiro mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika